muzanira radiyo ijwi hirya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'uburundi yatangaje ko hari abantu bajya mu mitwe irwanya ubutegetsi ariko itarigaragaza hari n'abandi usanga bajya mu migwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano iturutse mu bihugu duhana imbibe silvestre nyandwi porokirori mukuru mu burundi leta y'uburundi kandi yemeye kwakira inkingo za covid cumi n'icyenda zizatangwa na banki y'isi yose yaba banki mondiyari cyangwa uyundi ashoboye kuzana incansho dushobore kuzibika hanyuma bishyitse umwenegihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka tade ndikumana minisitiri w'ubuzima afurika y'epfo igiye kohereza abasirikare hafi igihumbi na magana atanu muri mozambique gufasha icyo gihugu kurwanya intagondwa zigendera ku matwara ya kisilamu mu ntara ya cabo delgado aho abasirikare igihumbi b'u rwanda bageze mu ntangiriro z'uku kwezi ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho mwiriwe veniste mwiriwe inshuti z'ijwi ry'amerika turahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika afurika y'epfo igiye kuzorungika abasirikare hafi igihumbi n'amajana atanu muri mozambike gufasha icyo gihugu kibanyi kurwanya abajihadisite mu ntara ya cabo delgado igwiriyemwo umwuka wa gaze mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka ya afurika y'epfo yavuze ko perezida Cyril Ramaphosa yatanze uburenganzira bwo kurungikayo abasirikare igihumbi amajana ane na mirongo icenda na batanu bazoja kurwanya ibikorwa vy'iterabwoba ibitero vyariyongereye mu buraruko bwa mozambike mu mwaka uheze ivyateye ubwoba ko bishobora gutandukira no mu bihugu bibanyi harimo na afurika y'epfo afurika y'epfo ihambije botswana yarungitseyo abasirikare bayo ku munsi wa mbere hamwe n'u rwanda rwarungitse inteko igihumbi mu ntango z'uku kwezi abategetsi muri sudani bavuga ko hafi impunzi z'abanyetiyopiya zirenga ibihumbi bitatu zahungiye muri sudani muri iyi ndwi inyuma y'aho intambara mu ntara ya tigre muri etiyopiya itandukiriye intara ya amuhara mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika umukuru ajejwe ivy'amakambi y'impunzi muri sudani alfati mogadan yavuze ko ibitigiri vy'abiyandikisha basaba ubuhungiro bigeze ku bantu igihumbi na mirongo itanu n'umunani nyinshi muri izi mpunzi zishasha bavuye mu ntara ya amuhara ihana urubibe na tigre hamwe no mu ntara ya alfashiga iri hagati ya sudani na etiyopiya abanyetiyopiya hafi ibihumbi mirongo itandatu nibo bamaze guhungira muri sudani kandi bari mu makambi yo mu buseruko hafi y'urubibe na etiyopiya
washington ijwi rya amerika
muyavugwa mu makungu itegeko ryo kwambara udupfukamunwa ryongeye gusubizwaho ku bicandagishije umugera wa korona muri leta z'ubumwe za amerika mu bice bimwe bimwe by'igihugu ahibonekeza abandura bashasha ku bwinshi hamwe no mu buzi hambavu y'ivyo kwicandagisha umugera wa korona bigiye kuzoba itegeko ku bakozi ba leta abatazobikora bakazotegekwa kwama bisuzumishije nk'uko vyitezwe gutangazwa na perezida joe biden kuri uyu munsi wa kane ibi ni mu ntumbero yo guhangana n'ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda bwiswe delta buriko burandukira abantu ku muvuduko munini umugera wa korona umaze kwica abarenga ibihumbi majana atandatu na cumi n'umwe muri leta z'ubumwe za amerika ku munsi amerika yahimbaza intayo yo kwikukira mu ntango z'uku kwezi perezida wa amerika joe biden yari yavuze ko igihugu cyateye intambwe mu kurwanya uwo mugera ariko bakavuga ko ategekanya gusaba ko abakozi ba leta barenga miliyoni zibiri n'ibihumbi ijana bacandagwa amerika ubu ironka abantu ibihumbi mirongo itandatu bashasha bandura buri munsi nk'uko leta ibivuga mu gihe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu handura abarenga ibihumbi cumi na bibiri buri munsi aya mategeko mashasha ariko afatwa inyuma y'aho ku munsi wa kabiri ikigo cya amerika kijejwe kugenzura no kurwanya indwara cdc kivugiye ko byagaragaye ko n'abasanzwe baracandazwa umugera wa korona bashobora kwanduza abandi mu gihe bokwandura tukiraha muri amerika ubutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa biyelarusiya siviyatirana cikanoskaya yarabonanye na perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden ejo ku munsi wa gatatu baganiriye kuri demokarasi n'agateka ka muntu muri icyo gihugu cyahoze muri repubulika y'abasoviyete
urakoze ruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu vewa akadomo kama naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa gatatu ku bwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwongeye kugaragara cyane hirya no hino mu gihugu byatangajwe na porokirori mukuru wa repubulika yanavuze kandi ko hari abantu bajya mu miti irwanya ubutegetsi ariko itarigaragaza Pierre Claver niyo nkuru mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu umushikirizamanza mukuru wa repubulika silivesire nyandwi ashimikira ku mitego yatezwe ku ibarabara rihuza imigwa mikuru ibiri uwa politike gitega n'uw'ubutunzi bujumbura hagati na hagati mu gihugu mu ntara ya muramvya mu mezi abiri aheze yibukije kandi amagrenade yatewe mu gisagara ca bujumbura ibitero mu bunywero no ku mihana mu ntara ya mwaro ihana urubibe na muramvya na gitega igipolisi catangaje ko aho hose abantu barenga mirongo itanu bahasize ubuzima abandi barenga bo bagakomereka ku bw'umushikirizamanza mukuru wa repubulika ubutungane bwihutiye gukora amatohoza ku bantu barenga ijana bafashwe ubushikirizamanza bumenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe amwe akaba yaraheze gutohozwa ndetse yarashyizwe no muri sentare kugira ngo aburanishwe ayandi akaba akiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa ariko kandi mu bwicanyi tubona hamwe hamwe mu gihugu byarigaragaje yuko harimwo ukwihorahorana ku bapfa ibi na biriya duhamagariye uwo wese yoba afise inkuru ku muntu yoba yaraburiwe irengero canke abo bakora ibyaha by'iterabwoba kubimenyesha inyamiramabi canke parake imwegereye leta y'u Burundi ibicishije kuri iyi ntumwa nkuru mu bushikiranganje bw'ubutungane yemeza ko hasigaye hari n'abiyambika impuzu z'abajejwe umutekano bakanyuruza abantu hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutse ibyo bikorwa n'abantu biyambika impuzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati ariko rero bimwe mu bivugwa ko hari abantu babuzwe irengero twasanze ari ibinyoma hari n'abandi usanga baca mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano uturutse mu bihugu duhana imbibe bakagenda badasezeye imiryango yabo bigaca bikwiragizwa ku mbuga ngurukanabumenyi ko banyurujwe canke baburiwe irengero tuboneyeho akaryo ko gusaba ko iyo umuntu aburiwe irengero umuryango wiwe wobimenyesha igipolisi canke ubushikirizamanza kugira ngo hakorwe amatohoza aha amashirahamwe yigenga nk'urunani kavibe rutabariza rukanakurikirana abakorewe ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu arahafitiye akangonongono metre gustave niyo nzima atwara urwo runani akaba n'umuhinga mu gisata c'amategeko mpuzamakungu mpanavyaha abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bagiye amazima yonge bakicwa abandi mu nyuma bakabesha ngo ni abantu bambara impuzu nk'iz'abajejwe umutekano bakanyuruza abo bantu kandi kenshi abantu baba babonye uwo muntu agiye bavuga ati ajanywe n'imodoka iyi n'iyi ifise iparati iyi n'iyi muri ibyo ahakana amakado disparisiyo foruse nico twita negationisme mu mategeko mpuzamakungu mpanavyaha nawe azobibazwa amajambo y'umushikirizamanza mukuru wa repubulika yaheruka no gushikirizwa n'umukuru w'igihugu kuri radiyo y'abafaransa rfi perezida ivariste ndayishimiye yari yatangaje ku ndwi iheze ko atamuntu n'umwe akinyuruzwa mu gihugu arongoye ijwi ry'amerika ryarabigarutse ko ati ku byo nzi nta muntu aburirwa irengero mu burundi canke naho mumpa izina rimwe gusa mutuye umuntu yoba yaraburiwe irengero natwe leta turarajwe ishinga no kubungabunga agateka kazina muntu iyo umuntu ari inkozi z'ikibi ni inkozi y'ikibi nyene nta mugambwe agira ico dukora ni ugukurikiza amategeko nimba ari inkozi y'ikibi dufite uburenganzira bwo gukingira abanyagihugu gukurikirana no gushengeza inkozi z'ikibi zose kw'izo nzego zibiri zihuza imvugo birateye amakenga abaharaniye uburenganzira bwa muntu metre gustave niyonzima atwara ugurunani kavibe ni ibintu rero bitwereka yuko ubutungane butigenga bisa nk'uko procureur general de la republique yigana ivyo umukuru w'igihugu yashikirije rero nta gitangaza kirimwo kanatsinda aranavuga yuko ico twokwita reza assassinasibre avuga ko ari ibintu vyerekeye gupfa kw'abantu ibintu baba basangiye ico twokwita regrema do konte habanamba ubushikirizamanza bukuru bwa repubulika bwaheruka gushikiriza amatangazo nk'ayo igihe c'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera perezida petero nkurunziza pierre laveniyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika banki y'isi yose yemereye uburundi inkingo zo kwirinda covid cumi n'icyenda iyo banki irasaba uburundi ko bwategura aho buzazakirira byatangajwe na tade ndikumana minisitiri w'ubuzima mu burundi mu kiganiro yari ayahaye abanyamakuru yibujumbura inkuru irambuye desire hatungimana muri icyo kiganiro umushyikiranganje ndikumana yabanje kwemeza ko hari uturere dutatu tugaragaramo iyo ndwara ku bwinshi kubera abanyagihugu bose badafise uburyo bumwe bivanye n'aho baba ibituma ico kiza ciyongera bamwe mu bahora bafatira imiti iwabo igiye guhinduka tumaze iminsi itandatu e, turiko dukora kampanye muri ubwo burere bw'ubuvuzi bubiri kirundo na kiremba aho twabonye yuko e, abandura bari baduze kuko mu bo tumaze gupima bose tubona ko ibice bitanu ku ijana aribo baba banduye dufatiye ku bantu ijana kugira ngo bigende neza kurusha abenegihugu ushobora gusanga iyo bariko bafatira imiti muhira badashobora kuronka ingene bayifata bashobora kuja ahantu ha bonyene bivanye n'ingene baba babayeho abo bazoshobora kurondererwa aho babashira e, hazotorwa n'abajeje intwaro muri ayo makomine kugira ngo kunde babashire ku miti kandi babafashe kugira ngo baronke n'ivyo bafungura yaboneho akaryo ko kumenyesha abarundi ko ibanki y'isi yose yemeye guha incancu uburundi nubwo zitarashika mu gihugu iyo banki niyo yandikiye uburundi ibusaba ko yoburonsa izo ncanco nk'uko vyashikirijwe n'uwo mushikiranganje iryo kete rero nk'uko abandanya bivuga bari hanahanye ko ivyumviro mu mugwi w'igihugu babona kwemera ko iyo banki y'isi ibaronsa izo ncanco aha rero ico twashaka kumenyesha abenegihugu ni uko imigambi ya leta ni ugupima no kuvura abo tubonye bagwaye ariko leta ntiyanse ushobora kuzana incanco awo wese yaba banki mondiyale canke uyundi ashoboye kuzana incanco dushobore kuzibika hanyuma bishitse umwenegihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka mugabo leta y'uburundi nta makondisiyonarite itegerezwa gusinya bamwe mu barundi baganiriye na radiyo ijwi rya amerika barashima kubona uburundi bugiye guhabwa ibindi bihugu bimaze kuronka urucanco naho hari bamwe babona ko imana ari rwo rucanco nyakuri ubwanje incanco ni incanco mugabo burya hacanca imana ariko novuga navyakiriye ndabibona mugabo nta kunguko ndabibonamwo ko leta yamaze kuvyemera leta y'uburundi ikavyemera reka tuvyakire uko nyene mugabo siyo nzira ku bwanje novuga nti yari kuba inzira ya nyuma mu gihe n'imana yaradukingiye niho abenegihugu turabishima kuko bavuze ibyo kwikingira urucanjo rwa korona wamenga uburundi turi mwizinga ritari ku isi rero ko bafashe iyo ngingo tuvyakira neza kuko ni ukwikingira kuko abarundi si bo bonyene batokwikingira ikiza cya covid cumi n'icyenda cyabaye ndanse je mu bisanzwe numva ko vyoba ari vyiza cane kubera vyoba bije gukingira igihugu n'abanyagihugu bisanzwe rwoza ru- eh, rurucanco rumeze neza rukadukingira twoba dutomboye vyoba ari vyiza cane yamara n'ubwo inshansho zigiye kuboneka yakebuye abanyagihugu abibutsa kugaba kuko abandura baguma biyongera mu turere tumwe ahenshi na cyane cyane aha mu gisagara ca bujumbura bariko basa n'abadehukirwa mu gukurikiza ziriya ngendo nziza zo kwikingira no gukingira abandi ikiza korona virusi kuramukanya basigaye bona abantu bose barwana mu nda aho baciye bahana amacensi barasaba abenegihugu yuko kujya gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune kwirinda kuramukanya duhana iminwe kurwana mu nda guhoberana gusomana bijya bintu abantu bovyirinda ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi za kuno kwezi umushikiranganji ndikumana yamenyesheje ko mu bantu ibihumbi bibiri n'amajana icenda na mirongo irindwi n'umwe bapimwe ijana na mirongo itatu n'umwe basanze baranduye uwo mugera kuva naho ico kiza cadutse mu burundi abantu ibihumbi majana ane na bitatu amajana atandatu na mirongo itandatu na babiri nibo bamaze gupimwa abatowe iyo ngwara ni ibihumbi bitandatu n'amajana indwi na cumi na batanu abakize ni ibihumbi bitandatu na mirongo irindwi ibiharuro vya nyuma vyatanzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya covid cumi n'icenda vyerekana ko abapfuye ari cenda nayo abakigwaye uno musi ari amajana atandatu na mirongo itatu desire atungimana kigali ijwi rya amerika tukiri mu burundi kuri uyu wa gatatu umufasha wa perezida evariste ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukingira abagore batwite mu rwego rwo kurwanya indwara z'umwijima umuhango wo gutangiza iyo gahunda wabereye muri zone ya buyenzi umurwa mukuru w'ubukungu bujumbuha inkuru irambuye eloge wirikaneza uretse amashyirahamwe mpuzamakungu ari mu gisata c'amagara y'abantu ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu amashyirahamwe yigenga hari kandi n'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri ivyo birori umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeline ndayishimiye yavyuguruye yibukije ko bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igitigu yavuze ko abakenyezi bibungenza ahanini bahamagarirwa n'icivugo c'uyu mwaka kwipimisha kugira ngo ntibazibaruke abana bafise indwara y'igitigu umufatuni mukuru w'igihugu yaciye aboneraho gusaba afasha uburundi kongereza uburyo kugira buronke ibikoresho vyo gupima bikwiye n'imiti kubera ko ibipimo byo gusuzuma imigera y'igitigu bizimvye cane duhamagariye abasanzwe bashigikira uburundi mu bijanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora mu guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushe kuronka ivyuma bikwiye ndetse n'imiti yo kuvura iyo migera bigwizwe mu mavuriro atandukanye na cyane cyane murazi ko tugiye kuronka ibitaro mu makomine yose y'igihugu umushikiranganji w'amagara y'abantu nawe yavuze ko indwara y'igitigu iri mu zibangamiye abarundi abivuga yisunze ibitigiri vyatohojwe n'abahinga asobanura hano muganga tade ndikumana umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri abantu ibihumbi cumi na bitanu na mirongo itatu n'icenda bapimye umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa b ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo ine n'umwe ni ukuvuga ibice cumi na bitandatu bari bafise uwo mugera turavye naho umugera c ku bantu ibihumbi cumi na kimwe n'ijana n'umunani bapimwe twasanze ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine na batandatu ni ukuvuga ibice cumi n'icenda ku ijana bafise uwo mugera muri rusange rero ivyigwa bimaze gukorwa vyerekana ko ibice birenga bitanu ku ijana bagenda n'umugera w'indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa b nayo hafi ibice cumi ku ijana bakagendana umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa c uwuserukira ikigo ca onu citaho amagara y'abantu ms mu burundi we yamenyesheje ko indwara zituruka ku migera y'igitigu ari kiza nk'ibindi kandi kikaba cugarije ibihugu vya afurika L'hépatite est une épidémie silencieuse qui représente une indwara menace pour la y'igitigu ni santé de la kiza population.
kigorobetse kikaba irinde ku bantu abantu barenga imiliyoni mirongo icenda bagendana umugera wacu mu karere mu gihe abanyafurika barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bine bicwa buri mwaka n'igitigu kitamenywe canke kitavuwe ku bantu cumi bandura icenda ntibigeze bapimwa bitumwe n'uko batabikanguriwe hamwe n'uburyo buke bwo kugera ku bipimo no kwivuza Au test et au traitement.
niko muganga Xavier Crespo Crespin yamenyesheje muganga Crespin arongoye OMS mu Burundi yavuga kandi ko naho hari utwigoro twinshi hakiri byinshi byo gukora Les médicaments contre l'hépatite sont devenus beaucoup plus abordables que par le passé. Certains pays, notamment comme le Bénin, le Rwanda et l'Ouganda, imiti y'indwara y'igitigu irazimbutse ubugereranije no muri kahise ibihugu bimwe bimwe vya afurika nka benin ubuganda n'u rwanda vyashizeho mbere imigambi yo gupima no kuvura igitigu ku buntu ku ruhande rw'uburundi turashima utwigoro twakozwe n'ubu tukiriko ariko naho habaye intambwe haracari vyinshi vyo gukora nico gituma nashaka nshimangira mu guhamagarira abategetsi ku rwego rw'igihugu mu nzego zose abafasha igihugu mu buhinga n'amafaranga ngo bagire ibishoboka byose abagore bibungenze bipimisha ata n'umwe avuyemo kandi bije mu bipimo bikorwa imbere yo kwibaruka kurya kwa sida na sifilisi maze n'imiti yameho abana nabo bose twifuza ko bakingirwa umugera wa hepatite b bakivuka l'hépatite virale B à la naissance.
niko yashimangiye ibitigiri bitangwa na OMS vyerekana ko abana b'abanyafurika batarakwiza imyaka itanu bangana na miliyoni zina n'igice barwaye ingwara y'igitigu y'abakongataje bangana n'ibice mirongo irindwi kw'ijana vy'abafise iyo myaka nyene bazingamitswe nayo ku isi Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
Washington, ijwi rya Amerika.
mu rwanda hashize imyaka itanu hatangiye kuvurwa indwara y'umwijima izwi nka hepatite leta ivuga ko ifite umugambi wo kurandura burundu indwara z'umwijima kigali asumta kaboyi u rwanda ruravuga ko iki cyorezo cyateye abarwayi ba hepatite basigaye bivuriza mu bigo nderabuzima bibegereye dr janvier serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite irimo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yabwira radiyo ijwi rya amerika ko covid cumi n'icyenda yageze mu rwanda abaturage bivuriza hafi y'imiryango yabo covid nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho uh, mu mirimo yose mu mikorere yose ariko uh, tubona ko mu buvuzi bwa hepatite bitagabanutse cyane habayeho kwitegura hakiri kare ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose ah, ku buryo usanga bwegereye abaturage umuturage iyo akeneye kwivuza ajya kuri centre de sante imwegereye ntabwo navuga ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho uyu muganga asobanura ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko u rwanda rwatangiye kuvura indwara ya hepatite serumondo akumvikanisha ko mbere y'uwo mwaka abarwaraga iyi ndwara byabasabaga kuba bafite amikoro ahagije kugira ngo babashe kugura imiti yari ihenze kugeza ubu rbc isobanura ko abaturage bagera kuri miliyoni eshanu aribo bamaze gupimwa ndetse hakaba hari icyizere cyo kuba indwara ya hepatite c izaba yaranduwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu indwara ya hepatite c niyo twahereyeho iravurwa irakira nta rukingo ifite nibyo ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi atatu agakira rwose burundu igashiramo twatangiye muri icyo gihe za bibiri na cumi na n'umunani dushyiraho ingamba zo kuyirandura abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri bane ku ijana ah, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira uyu munsi tubara rimwe kugeza kuri kabiri ku ijana by'ubwandu kugeza ubu dufite ah, abakira barenga mirongo icyenda ku ijana ah, bagera no kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana abakira usanga rero uh, wenda abadakira ara- ari icyiciro gito cy'aba wenda batanu ku ijana usanga uh, yaratangiye kwivuza atinze yarazanye ibimenyetso bikomeye nk'urushwima azanye se nka nka kanseri ugasanga biragoranye ko yakira kuko ageze kure uyu muganga asobanura ko nyuma ya gahunda yo kuba baranduye indwara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu hari intego yo gukomeza no guhangana na hepatite b serumondo avuga ko iyi ndwara yo idakira ariko igihugu cyatangiye gahunda yo gukingira umwana wese uvutse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri uyu muganga yumvikanisha ko urukingo rukora kugeza kuri mirongo icyenda na gatanu ku ijana usibye urukingo iyi ndwara ya hepatite b abaganga basobanura ko ivurwa uyirwaye agafata imiti ubuzima bwe bwose mbere y'uko ubuvuzi bugera bugera mu gihugu abari barwaye iyi ndwara bahuye n'ibibazo birimo kutabona ubushobozi bwo kwivuza kandwa kariste ni umwe mu barwaye hepatite c namenye ko ndwaye hepatite muri bibiri na cumi na gatatu byari ibintu bitoroshye na gatoya umuntu washoboraga kuyivuza byamusabaga nibura amafaranga miliyoni buri kwezi akayatanga mu gihe cy'umwaka kandi noneho yarangiza hagakira mirongo ine ku ijana by'abayinyoye abandi mirongo itandatu ntibashobore gukira njyewe narubayemo birumvikana ayo mafaranga si amafaranga yoroshye byabaye ngombwa ko umuntu agenda agurisha utuntu afite ubundi agasaba imyenda kugira ngo ashobore ku kugura iyo miti ariko nanjye ntabwo yangishije byabaye ngombwa ko nywa iya indi yari ije twayiguragayo miliyoni n'ibihumbi magana abiri ariko nayo imaze kuza nubwo yo yari ihendutse ariko kuyibona nayo nayo byaragoranaga kubera ko hashyizweho amabwiriza y'uko uzayifata azaba yayandikiwe n'abaganga umwe mu baganga bane bari bashyizweho mu gihugu nakijijwe n'iya kabiri ubwo karangwa yabashaga kwigurira imiti mugenzi we mukamuhire pauline we yamenye ko yanduye hepatite c ariko kugura imiti bikamunanira kugeza ubwo leta imugobotse nabimenye bibiri na cumi na gatatu ndazi umutare wanjye noneho rero arapfa ariko yari afite na kanseri kwa muganga bahise bampima nyine banange basanga ndayifite ndaza rero nibera aho ngaho n'ibyo bibazo ababishoboye magana cyenda mirongo itandatu bakajya bayatanga byo birananiye nananiwe kuyigura kubera nari nsigaranye ibibazo byinshi ubwo nyine nyuma yabwo nibwo nyine leta yampaye imiti ndakira ni ukuri narakize n'ubu ngubu mba ndaho rwose ndakomeye ndabasha gukorera umuryango wanjye uretse ko ejo bundi nakoze agisida nyine dr serumondo asobanura ko izi ndwara zombi zandura kimwe ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye dr serumondo agira inama abaturage yo gukomeza kwirinda indwara y'umwijima kuko ari indwara ikomeye ndetse bakagira umuco wo kwipimisha nibura buri mwaka kuko umuntu ashobora kuyirwara imyaka icumi kugeza kuri makumyabiri atarabona ibimenyetso insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti hepatite ntiyategereza uyu munsi wizihijwe hifashishwa itangazamakuru kuko muri iki gihe cyo guhangana na covid cumi n'icyenda abantu batemerewe guhura ari benshi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bitwaje intwaro bateze imodoka y'abagenzi mu kibaya cya rushizi muri teritwari ya uvira bisha abantu babiri umusivili n'umusirikare wa leta wari umugenzi inkuru irambuye vedaste ngabo imodoka yari yishyirahamwe rya okapiyeri shadayi yarimo abagenzi bavuye mu mujyi wa bukavu berekeza mu mujyi wa uvira yageze ahitwa muri rushima hagati ya bwegera na kitemesho igwa muri ambushi y'abantu bitwaje imbunda bica abantu babiri batwara n'umushoferi w'iyo modokari mu ishyamba nk'uko bitangazwa n'umwami wo mu kibaya cya rusizi nije imbere rishari mu gitondo cya none habaye ikibazo kuri rute nasiyonari nimero cyenge iva i bukavu ikajya ubwira hari imodoka yari ivuye i bukavu ihura n'ababandi barayitega barayirasa hapfa umusirikare umwe n'umusivili umwe abandi bantu barabatwara mu gihuru iyo niyo siturasiyo twaronse uno munsi ni hagati ya vilaje yo kugwegera no mu nyamugari donke hagati ya grupema zibiri grupema ya kakamba na grupema ya rubirizi aya makuru y'aba bantu bishwe yemezwa kandi n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya pevove rikorera mu kibaya cya rusizi bwana jimi katurubo aho uvuga yuko nyuma y'aho abo bagizi ba nabi biciye umusivili umwe ndetse n'umusirikare umwe bahise bahungira mu misozi yo muri gurupoma remera ahitwa kahanda umwami wo mu kibaya cya rusizi nije imbere rishari ashimangira yuko atari bwo bwa mbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abagenzi bigaragara mu bwami bwe si bwo bwa mbere bahanyaze na nicyo gituma bahashyize iyo pozisiyo y'abasoda kuko ni ahantu izo guruparume zikunda kunyaga imodoka zivuye swate uvira swate bukavu antuka sibo bwa mbere ukwezi ntigushira badatwaye inka z'abantu badatwaye ibindi bitungwa bagasaba amafaranga kugira ngo babone gusubiza izo nka cyangwa ayo matungo ni abantu baza batwagwa mu gihuru umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere kapiteni dudune kasereka mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze yuko muri abo bantu bapfuye barimo umusirikare umwe w'ipeti rya premier sergent barimo umudokari adafite imbunda ndetse n'umucuruzi umwe bishe barangije kumwica batwara agakapu ke karimo amafaranga kapiteni dudune kasereka akomeza kuvuga yuko abantu bishe abo bantu kugeza isaha bataramenyekana mwomenya yuko bamwe mu baturage barimo abadepite bicara basaba leta ya kongo kongera umutekano mu kibaya cya rusizi ahakunzwe kuvuga ubugizi bwa nabi buterwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ndetse n'iy'abakongomani abarebera iyo bambuka iyo bambutse hariya basanga imodoka z'abacuruzi bava bukavu bagenda cyangwa se baja purene hariya bagashika bakabambura ibintu byose ni ukuvuga ngo baba bamaze imbaraga ubutunzi bw'igihugu n'ubucuruzi bagasanga abantu bari mu mirima bakabareva aho ngaho nibyo butunzi niho hatunze uvira niho hatunze akarere kacu bagasanga abantu baborozi bakabanyaga inka vedasi ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi cyane cyane abari mu ntara y'amajyepfo mu rwanda mu karere ka nyanza mu murenge wa busasamana mu kagari ka rwesero mu mudugudu wa mwima mwari kumwe na venuste nshimiyimana w'umunsi mwiza